руки.
It's legendary beats.
I be hustle to walk, say, me do a leg by me and see From old dogs to do, we been hustle to walk,
bamwita wizkid cyangwa se starboy niwo dutangiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe iteka nk'uko mumaze kubimenyera umusore wanyu ernest aya masamba ngeze muri studio kugira ngo mugufashe kugubwa neza kandi nkuryohereze uwo nguwo rero niwo dutangiriye indiri- niwo dutangiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi indirimbo yayise ojuwereba iyi ndirimbo nyitura abantu bose aba basore cyangwa abakobwa yaba abapapa cyangwa abamama bahura n'ibibazo mu buzima ariko ntibacike intege bagakora batitaye ku bibarushya cyangwa se kubibatesha gahunda kugira ngo ejo hazaza hazagende neza aho wavukiye aho wakuriye ntabwo ari amahitamo yawe ariko aho uzasazira n'aho uzapfira hazaba ari amahitamo yawe ngende Ernesto turatangiye
I can't explain. I can't explain. Yeah. I am feeling good tonight. This thing got me thinking of life. I can't explain. I can't explain. Yeah. I say me or you ever They know my story From old dogs to you I be hustle to walk Say me or you ever ngira ngo mumaze kubimenyera ni mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda cyangwa se mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mwebwe mwaba mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi mbanje no kubatera akamo nizere ko muryoherwa na gahunda zacu mu Rwanda abasangirangendo ni ku ijana na kane n'ibice bitatu ukatwumva neza nta gatotsi karimo wa eshatu akadomo uh, veo akadomo radiyo yacu akadomo veo naho ngaho nanone mudukurikira urwo ngurwo ni urubuga rwacu ubundi ibintu bikaryoha cyangwa se umuziki tukugezaho ukakuryohera cyane
I can't explain I can't explain Yeah I am feeling good tonight murambabarira hari ukuntu hangovu ingeramo cyangwa se kwa kuntu umuziki mba nawe ubyinnye cyane nkibagirwa ni wo eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu nari mbivuze nabi mu kanya bose ashobora kuba yanabyumvishe bahedawe nimwumva ntavuze ubutaha muzamenye ko banyeretse umuryango yego turacyari kumwe ndacyari mu- ndagenda ntangira ikiganiro cyacu niyo mpamvu ndimo kukwibutsa kuri zino ndirimbo zibyinitse cyane cyane nkeka kuba waranabyinnye muri iyi weekend kugira ngo nzigusubizemo nk'uko twabivuze ngo dawa ya moto ni moto umuti w'umuriro ni umuriro n'umuti w'umuziki ni umuziki ariko uyu munsi nyaboneka ntimuze kwibagirwa yuko ngufitiye ibanga cyangwa se ngufitiye akantu ndaza kugezaho ariko banza wumve hano Ooh, you are my Yeah.
sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me love how you put it on. Got the only key know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can.
nizere ko niba uri kumwe n'inshuti yawe wamaze kwifata akaboko ukayiyegereza ukamubwira uti itegure gato nkwereka ukuntu tugiye kuzamuka Pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
iyi ndirimbo ni despacito ariko iyi ngiyi ni remix ni justin bieber ari kumwe na fonsi ndetse n'uwo bita daddy yanki abantu bibuka daddy yanki mu myaka yashize bari bazi ko yazimye wapi Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje.
abantu baririmba cyangwa se abumvira ururimi rw'icyesipanyoli ndabakunda cyane buri mwaka baba bafite indirimbo izigafata ku isi cyangwa se ikaba hiti ngira ngo muribuka indirimbo za ayise tu pego zaragafashe izindi zi- za bayirando ziraza zimera neza none kuri uyu mwaka dufite despacito ni imwe mu ndirimbo nzi neza ko iryohera cyane abantu bakunda kubyina Pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
ni umusore wanyu Ernesto niwe mukiri kumwe radiyo yo ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo imwe rukumbi ivugira washington dc ikumvikana mu bice bitandukanye by'isi harimo by'umwihariko uburundi u rwanda ndetse na congo akarimbo kagiye gukurikiraho n'ako umusore w'umunyarwanda bamwita peace ni umusore ukubwira ngo turi beza You know, akaririmbo karimo imitoma kandi akaririmbo karyoheye amatwi nyuma yaho turaza kuganira n'umwe mu bahanzi rero nabikubwiye ko nzaba ngufitiye umushyitsi kuri uyu munsi ndetse ku badukurikira kuri facebook yeah mwaramubonye
turakosa tukababarirana akabi na keza kaza tukagasangira nubwo iminsi yaba mibi turiyumanganya kugira ngo hatagira uwo ducishamo ijisho nkunda uko nkunda nkakunda uko ngukunda muri make njye nawe nkunda uko dukundana nkunda uko nkunda nkakunda uko ngukunda mu rukundo rwanjye nawe hey. duhora turi beza oh yeah. duhora turi beza oh yeah. duhora turi beza Oh, duhora turi beza oh yeah. duhora turi beza oh yeah. duhora turi beza yeah, yeah. dusa n'abibera mu isi yacu yeah, yeah. turihariye turatandukanye oh baby uri umufana wanjye naba umufana wawe turwanira n'ishyaka tugasangira intsinzi yeah. nkunda uko nkunda nkakunda uko ngukunda muri make njye nawe nkunda uko dukundana nkunda uko nkunda nkakunda uko ngukunda bamwita peace jolis arakubwira ati nkunda uko nkunda ndetse nkanakunda uko dukundana ati mu rukundo rwanjye nawe duhora turi beza mu kanya gato cyane katarambiranye muraza kunyumva noneho ngarukanye n'umushyitsi ngushimire wowe wabashije kuduha ibitekerezo kuri facebook cyangwa se watubwiye ngo muzamumbarize ibi ngibi uyu munsi rero araje abisubize ntagaducika duhora turi beza yeah. duhora turi beza yeah, yeah.
ukwiriye kumva ko uru rukundo nta uwo nguwo n'uwo bita King James atangiye kubwira ati ukwiriye kumva ko uru rukundo ntaruba mu njye nyine indirimbo yayise ngo iyo unkumbuye ukora iki cyangwa se eh, n'icyo ukora iyo ukumbuye umuntu ukunda ndabizi neza ko mumukunda niyo mpamvu uyu munsi ari we nabazaniye cyangwa se ari we mbafitiye kugira ngo tuganire mu cyumweru gishize ni nababwiye nti nzabazanira umuntu nzi neza ko mukunze nuko nguko rero ni radiyo ijwi rya amerika niyo mukomeje gukurikira yaba abari mu rwanda abari mu burundi abari mu bihugu bihana imbibi n'ibyo bibiri mvuze ndetse n'abari hanze mu bindi bihugu bitandukanye batwumvira kuri interinete ku murongo wa telefone turi kumwe na king james king james uratwumva neza ndabumva ndabumva Mm, umeze gute king james Ah, ndakomeye nta kibazo rero Mm. Ah, uri umwe mu bahanzi nabonye abantu badukurikira ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga cyane kuganira nawe ndetse banabajije bimwe mu bibazo bitandukanye Ah, ikibazo cya mbere batangiye bibaza ngo king james muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umaze kugera hagati kuko amezi atandatu deje amaze gushira ngo uri mu biki cyangwa se uhugiye mu biki ni akahe kazi urimo ubu ngubu Eh, ibyo ndimo nta bindi ni ugukora kuri alubumu yanjye ya gatandatu akaba ariyo mpamvu nari maze imbere ari byo nkugiyemo ariko ntabwo guhera muri iki cyumweru kigiye kuza eh, abantu bagiye kuza kumva iyo ndirimbo no kubona amazu n'ibindi bikorwa bitandukanye nari nkugiyemo muri uyu mwaka King James abakunzi bawe ahanini bagiye bagaruka ku makuru yagiye akuvugwaho mu minsi ishize hari ama- amwe mu makuru yavuzwe ko King James ngo yaba agiye no gushinga urugo ah, cyangwa se ugiye kugera igihe cyo kuba wakwimarira ibyo nabyo bimeze bite Hehe, narabibonye narabibonye ariko ni ni ibihuha ni kumwe abantu baba babi- baba batekereza ku kintu bagahita bakigira ukuri ariko navuga ko nta bihari nabwira abafana banjye ko nta bihari ari- ari ibintu abantu bakavuga ariko bidahari Ah, ndimo ndagenda ncisha amaso mu bitekerezo mu bibazo aba- aba- abakunzi ba- bakubajije kuko niyo mpamvu twagutumiye kugira ngo byose byibura ngerageze kubicamo ko- ndetse ubisubize Um, hari n'abandi batubajije cyane cyane ku ndirimbo wasohoye muri uno mwaka harimo uh, indirimbo uh, ngo nturara utabivuze hari abibaza ngo ese iriya ndirimbo ni ni ukuri cyangwa se ni ibintu byakubayeho ngo kubera iki wahisemo kuyikora muri buriya buryo cyangwa se muri iriya sitire twakwita ko ari sitire yo muri kongo se cyangwa uh, ijyanye na rumba Eh, rumba nagize igitekerezo cya kwa kundi umuhanzi aba yifuza gukora ibintu bitandukanye ku- gushimisha abantu bo mu mpande zitandukanye nari maze iminsi abantu bambwira bati ariko buriya ntiwakora rumba kuko bari barigeze kumva eh, ndirimbaho mu muriro wacu hari ukuntu naririmbyemo fedeni injyana yo muri kongo Mm.
yifuza ko nakora na rumba eh, naho igitekerezo cyavuye nkora rumba gutyo ariko isitwari yayo yo ni isitwari isanzwe nk'uko eh, numvaga ko hari gushobora kuba rutabivuze undi muntu akabivuga akagitanga niba mwari babiri baratanira umuntu undi akaba yamujyana So, ni ni ibintu byanjemo gutyo gusa bitabira inyuma ntafite ahantu bikuye byanditse gutyo King James hari abakunzi bawe cyane cyane bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Tanzania nibo nabonye bagiye bibaza bati ko mu myaka yashize wagiye ugira gahunda yo gukora ibitaramo mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda bakakubona atari kuwo usa nkaho wabihagaritse bimeze bite byo Eh, ba- navuga ko biteganya n'ubundi ni uko eh, eh, cyane cyane nko mu burundi ndifuza cyane kujyayo mu gihembwe cya vuba gishoboka nibiramuka eh, gahunda zinkundiye Eh, muri tanzania wenda niho ntari nta- nakagize ariko ubu urumva byose ni gahunda eh, ngomba gushyira ku byihutirwa kugira ngo nabo mbagereho cyane ko nanjye mbizi ko eh, ba- ba- banshyigikiye ari benshi nanjye nifuza ko nahagera nkabaririmbira tukaririmbana twishima navuga ko eh, ubu icyo naba nsigaje no kuvugana n'abo dukorana tukareba uburyo noneho twasanga abafana bacu tukabaririmbira Uh, ha- hari n'abagarutse ku bijyanye n'iterambere ry'umuziki by'umwihariko wo muri ako karere wowe urabona ugeze ku ruhe rwego ugereranyije no- n'utundi turere tw'Afurika navuga ko urimo uragenda utera imbere ariko hakaba hari ibyo tutarabasha kugeraho eh, bitewe yenda n'aho duherereye aho duherereye burya ntabwo ariho hantu hambere haza mu mitwe y'abantu iyo abantu batekereje ku muziki wo muri afurika benshi bahita batekereza mu majyaruguru ya afurika muri os Mm.
muri za nigeria muri ibyo bihugu navuga ko nta- nta- ntabwo byari byatugeraho neza ariko navuga ko ari itangiriro ry'umuziki nyafurika ko navuga ko nawe ukiri mutoya nta myaka myinshi umaze nimba natwe bizagera bikatugeraho eh, nimba n'abandi bazaza baduza dukurikiye Mm. Uh, tugenda wenda tuganira ku- tu- tu- tugana ku musozo wa- w'akaganiro gato twagiranye kuko tuzagira n'ikiganiro kirambuye wenda tuzagutumira hari n'abandi bakomoje ku kuba uri umwe mu bahanzi binjiza amafaranga menshi mu rwanda ndetse baranibaza bati ese uh, king james nta kandi kazi eh, afite ku ruhande kat- a- iyindi bizinesi akora ita- itari umuziki gusa Eh, nta kindi nkora kitari umuziki ni umuziki gusa nkora Eh, gusa nagize amahirwe yo ku- gufata ngitangira ntangira mbifata nk'umwuga nakora ukanteza imbere Eh, nk'uko hariho gahunda yo kwihangira umurimo no kugira ngo umuntu atekereze ku kintu yakora cyamuteza imbere navuga ko nabifatiranye gutyo ntangira kubikora mbikora nk'umwuga kugeza ubu ngubu rero ubwo bintu byiza nyine amafaranga ashobora kumbeshaho akankorera n'ibintu bitandukanye eh, kuko nabifashe nyine nk'umwuga kandi nabishyiramo imbaraga zanjye zose Mm. Ha- hari abiba hari hari amakuru nanone yasohotse ya- y'inzu y'akataraboneka yagaragaraga bavuga ngo ni inzu nshyashya King James yujuje mu majyepfo y'u Rwanda Ah, ndetse abandi bakanashimangira ko ngo wamaze kuyimukiramo abandi bakavuga bati ategereje kurongora kugira ngo ayijyemo King James ayo makuru niyo
Eh, amakuru y'inzu yo niyo iyo nzu wabonye n'inyange Mm.
eh, kuyimukiramo nabyo mbirimo kuko ibindi nari birimo bikangundiraga guhita neza Mhm.
ni hafi ni hafi ni iminota cumi n'itanu uvuye kigali Mm.
ariko hari ibyo birimo kugira ngo byose bigende neza ngeyo ibindi bindi byo byo kurongora twabivuze ko ntabwo biri hafi nzayijyamo mbere y'ibyo byose Mm. Ah, J- James mu gusoza hari ababyeyi bashobora gutekereza ko ah, bi- bi- bitari ukuri ko umuntu ashobora gu- kubona amafaranga yo kubaka wenda inzu nk'iyo ngiyo cyangwa se kubaho nku- neza akora umuziki gusa ndagira ngo o, umare impungenge ababyeyi batara mu karere batarafata umuziki nk- nk- nk'ikintu gishobora kubyara ah, u- u- gishobora gutunga umuntu cyane cyane abana babo bakababuza gukora umuziki gira icyo ubabwira Ah, ikintu nabwira ababyeyi ni- ni- ni ugufasha abana babo ku- gukoresha izo mpano ariko nanone eh, nyine mu buryo bwo kubagira n'inama kuko icyangombwa si ukumubuza gukora uwo muziki ahubwo icyangombwa ni ukumubaza impamvu agiye muri uwo muziki aramutse abaye agiyemo nk'umwuga umubyeyi yabimufashamo kumva ko ibyo bintu agiyemo ashobora kubikora nk'umwuga nk'umwuga bikamugira icyo bimumarira ababyeyi ba- ba- bashobora kubyumva ni- niyo mpamvu biba bibaye byiza ko umuntu agera ku bintu nk'ibi ngibi kugira ngo abere abandi bana bato urugero abe- abereke n'ababyeyi ko ibyo bintu bishoboka Eh, navuga ko ababyeyi iyo bafashije umwana gukunda icyo kintu bakakimusobanurira mbere bakamubwira ati bino biyemo bimeze gutya ariko eh, ibyo ushyiramo ubwenge gutya ujye umenya ko ari akazi ugiye gukora navuga ko bituma umuntu atembera kurushaho mu gusoza king james nka nka radiyo ijwi ry'amerika turagutumiye uzaze hano muri studio kugira ngo tugirane ikiganiro kirambuye uturirimbire kuko uyu munsi urasa nk'aho dusondetse kuko ntabwo turirimbye turaganiye gusa reba ndabyemeye ndabyemeye nshobora kuzaza muri ibyo bice mu gihe cya vuba nibaza ko nimo nk'ikaze nanjye ndishimira kuza eh, tugakorana icyo kiganiro james urakoze mu gusoza ngira ngo wenda hari ubutumwa ushobora wenda kuba wagenera abakunzi bawe aba- bagu- ba- bagukurikiye cyane cyane batari mu rwanda kuko radiyo ijwi ry'amerika niyo radiyo imwe rukumbi yivugira washington dc ikumvikana mu bice byose by'isi Ah, ikintu nabwira abafana banjye ni uko nk'uko bamaze ku mutima kandi bahora bibaza ku byo ndimo n'aho mperereye nababwira ko nanjye mpora ntekereza ku byo nakora byabashimisha nk'uko eh, maze imyaka mbikora nababwira ngo ndabakunda cyane kandi bagume banshyigikire ndibaza ko ibyiza biri imbere urakoze cyane king james ndakoze cyane namwe
uwo nguwo ni umuhanzi king james niwe twe turimo kuganira nkeka ko abakunzi be ndetse n'ibibazo byinshi mwari mwansabye kumubabariza tayari mbikoze ubwo ahasigaye niba munshimira nimuzamure icupa cyangwa se mubyine uyu muziki nanjye mbikora ntuzari uko nkuvugishije cyangwa nkubonye rukundo rwanjye Oh yes uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika uwo nguwo ni bita king james kuba ari mu burundi nk'uko bisanzwe ni mirongo icyenda na kane n'ibice bibiri cyangwa se mirongo icyenda na gatanu mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda cyangwa se mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri aho ngaho niho mudukurikira eh, naho abari mu rwanda ni ku ijana na kane n'ibice bitatu ubundi ukaba wanatwumva kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu akado, uh, voa akadomo com turacyari kumwe turacyari kumwe n'umusore wanyu ernesto ariko abantu bari mu burundi abavukanyi b'i burundi Hey, hari umusore mparaye muri iyi minsi ni umusore urimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi ariko afite impano nyaboneka nimumfashe tumushyigikire indirimbo ye banza yimbe gato
Yeah. South Seller. Oh na na na. Oh na na na.
baruha niko bameze ntibifuza ko tubana oh na na na na na bagahimba amagambo yo gutera kunyaga ariko inguvu z'urukundo wa zigatuma tugumana wayimama n'umusitari ko hirya nino mfise amabufo wayimama ndi bogari bakifuza kuntega imitego bakukora buri gihe bakagira yes uwo nguwo ni umusore w'umurundi bamwita purizi 36 ni umusore urimo kuzamuka indirimbo yayise ngo wamotema hari abantu bajya babeshyera abandi bakajya bavuga ngo kanaka ntabwo agukunda arakubeshya cyane cyane abasitari nyaboneka iyi sitori ishobora kuba isitori ya nyayo cyangwa se true story iyi nkuru ishobora kuba ishobora kubaho umva
When you want, when you want, one more tema. When you want, when you want, one more tema. Girl, ni wewe, umutima wanje wahisemo. When you want, when you want, one more tema. When you want, when you want, one more tema. Oh, girl. Girl, ni wewe, umutima wanje wahisemo. Naho bikiziga, jewe nzokubera imva. Yeah, yeah. Twibanire, ubuziraherezo naho uja mu muriro genzo gukurikira yeah, yeah. maze yes ni uwo nguwo nakubwiye ngo ni umwe mu basore nkunze cyangwa ni umwe mu basore navuga barimo kuzamuka cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse ukeneye impano cyangwa se ufite impano ahubwo akaba akeneye ubufasha bwa buri wese niba uzi ko uri umurundi ukunda umuziki niba uzi ko uri umunyarwanda ukunda umuziki mwiza ndakubwiye ngo shyigikira uyu mwana bamwita Prize 36 ni umurundi ni radiyo yacu VOA akadomo com ukadukurikira neza cyangwa se mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ku bari mu Burundi ntibagiwe ijana na kane n'ibice bitatu mbere y'uko ngenda nsatira ariko umusozo aha, uwo nguwo yavugaga ngo bandira imihari bakavuga ngo ibiki n'ibiki ariko banza wumve uyu nguyu nawe uko avuga uyu nguyu uwo ngo bamwita christopher muneza ni umusore w'umunyarwanda izi ndirimbo ndazikurikiranyije kubera ko zose zifite inkuru ze ndakomerera kimwe purizi yavugaga ati baransebya ngo ngomba mfite amabiro ahandi ahandi ngo kandi ngo ndi n'umusitari ngo sinagukunda none christopher nawe yaje avuga ngo bikundira abasitari umva
unananaye nibwiraga ko mbitinya kw'amarangamutima ntinya mubonye kuri televiziyo ntiwayimena nkamusangayo unyifotoye ku cyapa umutima wanjye urasimbuka uvuze ko mukunze bose bamurwa amenyo ati ndi umuti w'amenyo uvuze ko mukunze bose bamurwa amenyo ati ndi umuti w'amenyo Ah, baturiya imisiri ikundira abamisita uriya ni hatari ikundira abasitari baturiya imisiri ikundira abamisita uriya ni hatari ikundira abasitari yo ikundira abasitari wongeye ntiyanyemera ikundira abasitari wongeye ntiyanyemera unanana unanana unanana unanana bakomeje kunshintege ndabiterera ibitwenge bati nawe ukuzi no mu mudugudu mudugudu none ngo wakunze misi w'igihugu w'igihugu. bati nuzi how come ni gute baba batakuzi no mu mudugudu w'iwanyu uranyuze ugashaka gukunda misi w'igihugu ngo wamubonye kuri televiziyo
uze ko mukuze yose bamurwa aka karirimbo reka ngature abakobwa bose bizi ko ari beza babandi bireba muri miruwari cyangwa mu ndorerwamo akavuga ati wawe imana yandemye neza wamenyo atinda umuti wamenyo ntabwo ari ngombwa yuko uba misi w'igihugu kugira ngo ube mwiza abakobwa bose abadamu bose abamama bose bashiki bacu ah, abavandimwe bacu muri beza kandi muri abanyafurikakazi ikundira abapista uriya ni hatari ikundira abasitari ikundira abasitari wonge ntiyanyemera ikundira abasitari wonge ntiyanyemera nana unanana Unanana. Unanana.
ngira ngo kuba babashije kubyumva neza igice cya kabiri cy'i- cya kino kiganiro cyacu nyuma yo kuganira na king james nibanze ku ndirimbo zicurangishijwe gitari gusa kugira ngo mwumve uburyohe bwa gitari eh? ibi nabyo biba biri mu bi- mu biryohera abantu ndabizi neza ko muri wikendi uturimbo nk'utu ngutu tubagwa neza
Ikundira abasitari.
ndimo ndagenda nsatira umusozo wa mugani wanyu ni muze kumva ntakivuga muze kumenya ko Ernesto yagiye reka njye no kuri uyu musore uyu nguyu nawe ni umwe mu basore barimo kuzamuka cyane mu gihugu cya Nigeria yitwa John Drille umva gato I will keep myself for me and you. I'll be back for you. I don't know what the future brings, but I want you to be with me. I could hope and pray to make you wait for me, cause I'll come back for you. Darling, You hold my life. You are my prize, and I'll run to the finish line. I love and I will leave you run, and I go bounce your call. You'll be always on my mind. Yeah, yeah, I'll be so far away. Promise you.
indirimbo yitwa wait for me ati nsezeranye yuko uzanteke- uzantegereza ati nubwo wenda tutari kumwe atari ko mukunzi ndabizi neza ko nzagaruka nanjye mu binsezeranye mbere yuko ngenda nza- ko ko nzagaruka mukaba mukintegereje cyangwa se mukaba muzaba mukinkumbuye Would I pray for you every day, my love? Yeah, yeah.
turimo turagenda nyine dusatira ku musozo w'ikiganiro cyacu gusa nkwibutse yuko ngewe nari Ernesto ugeze iwe nari ndimo kugufata neza ndimo kugufasha gususuruka mu bijyanye n'umuziki nzi neza ko uba watangiye wikendi neza ndetse uba ukeneye no kuyisoza neza ahasigaye rero reka mbifurize kuryoherwa n'ibiganiro byose radiyo ijwi ry'amerika ikomeza kubategurira ubwo nyagasani nabo bakidutije ubugingo kandi mukaba munankumbuye munsezeranye ko tuzaba turi kumwe tuzahura ubutaha I don't know when I'm coming back. I'll be gone for a little while, but I will keep myself for me and you. I'll be back for you. I don't know what the future brings, but I want you to be with me. I could hope and pray to make you wait for me, cause I'll come back for you. Darling, you hold my life. You are my prize, and I'll run to the finish line. I love and I will leave you run, and I go bounce your call. You'll be always on my mind. Yeah, yeah, I'll be so far away promise you wait for me. I could think of you every day, my love. Yeah, yeah. I may not come today, but I'll be with you again. I could pray for you every day, my love. Yeah, yeah.
As I'm leaving you behind, I'm gonna miss your smile and the joy you bring to my wretched soul.